bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana rusiye bamushaka ijoro ryose bakamubura ese mama amaherezo yaje kuba yahe mukurikire umukino
kankindi rero singiye kukubeshya iyo nitegereje ibi bigori nibuka ukuntu tuzabihunguza intoki zigashya nkumva ndababwe reka nawe ntuzane ibyo tuzahunguza akamashini ni ukubizi none se ubushize byagenze bite kankindi ntitwahunguje akamashini byagera aho ngaho akisubiraho ngo karamumenagurira ibigori ngo duhunguze ngo intoki ngo nibyo bitazamwangiriza umusaruro
urumvise se avuga ngo yaguze akamashini k'ubwoko bubi ngo ni ukuzagura keza katamena impeke z'ibigori ahubwo byaba ari byo byiza ati ahubwo kanyi uzabimwibutse
ahaha mugaga umwibutse ibyo wowe uzakora ibyo ushinzwe nzi ko ibimureba bikorera igihe uribuka ariko avuze ngo duhunguze intoki nkamubwira ntereka tubishyire mu mufuka tubihunguriremo ko yari ampitanye ariko nawe winyuzemo wowe umuntu aranenga akamashini kamumenera ibigori wowe uti tubimenagurire mu mufuka iyo bitinda wari no kumubwira kubishyira mu isekuru aha nanjye yarambwiye nzunguza amatwi noneho yanigore we sinzi uko ari bwirirwe rusiya yabuze ngo rusiya yabuze rwose twaraye tumuhiga ijoro ryose twareba aho yaraye yabuze ati se ko namwiboneye ejo mu mugoroba mu gasantere
reka gushinyagura senza wamubonye he ntukure shinyagura ikize kanyi kongera n'ubundi kukarwara waritiranyije rwose si we wabonye ariko nawe nawe uranyumije kanyi ubwo urashaka kumbwira ko rusiya namuzi ku buryo ngiye mwitiranya n'undi muntu
none se ubwo wamubonye ahagana he njye nkubwije ukuri ko namwiboneye n'amaso yanjye yombi ageze hariya hirya y'iduka ryo kwa bucyahana urumva ndetse rwose ahise anakatira hamwe badandaza imboga aramwiboneye
ko numva ari mu bice by'aho maritine atuye byashoboka njye ariko maritine aho atuye si mazi
niho ye nahumvise ubwo ni ibyo nyine none se ko maritine yaduhakaniye akadutsembera akatubwira ko yaherukaga amakuru ye mu gitondo abana b'ubu mwebwe murabakinisha bafite ikoranabuhanga rikataje baturebesha mu kirere byabo bakabyikorera ku butaka twe twararamye ntimubazi
ariko se kwa maritini ko twaharebye inzu tukayijagajaga ntitumubone ariko se kanyi ko muvuga ngo mwarajagajase ubwo mwarebye no muri parafo
reka ntugakabye umwana w'umukobwa ntiyakurira ngo ajye muri ze
ni kubizi niba se mutararebye muri zeke ngo murebe munsi y'igitanda ngo murebe mu tubati ubwo urumva mwarigezemo nta nzu mwajagajase ahubwo mwayinazemo ijisho ntabwo we ko nteye ubwoba senza
ariko mugabo ndakumva karwego ko twavuze ibijyanye n'aho kuzumishiriza umusaruro w'ibigori ntituvuge aho tuzawuhunika icyo kibazo rero cyambanye ingutu kuko buriya ububiko bw'imyaka buzabuto pe wateganya se n'ikindi cyumba mo hano mu nzu tubamo ariko icyumba nticyaba icyo ari cyo cyose rega uretse no kuba ari icyumba kitava cyangwa ngo kirekemo amazi hagomba kuba hatarimo n'ubuhehere bwinshi kandi rero hinjiza umwuka burya bwose ese niyo mpamvu nabonye urukuta rudahura n'igisenge yego nyine yega yega ubundi n'igitubya aho guhunika ni uko kizirizwa kegereza imifuka inkuta hagomba kuba rwose habyibuze hagomba gusigaramo hagati y'umufuka n'inkuta metero imwe mbese burya noneho kandi no hasi hasigara akanya kuko nta kurambika imifuka ku isima ni ukuyishyira ku mabuye cyangwa ku mbaho uranteye unabonaga iwacu twihunikira mu mitiba no ku bitebo se
urumva nyine ko umusaruro wabaga ari muto ariko ko ntakibona bene bya bigega bya kinyarwanda ubu nyine higanje ibya kijyambere uko bimeze kose ndumva bizadusaba kwagura kubera ko hano byatugora kubona icyumba biberanye kubaka se niko mbibona rwose kuko twongereye ubuso bwo guhingaho ubu rero tugomba no kwitegura nyine umusaruro mwinshi ayiwe mwana wanjye wabaye iki e rusi kame naraye nkomeretse cyane njya kwa muganga niho naraye
mwana wa naraye ngutuka ngo iki na iki kundi wakomeretse wari wahagorewe gutyo koko yo wababaye ni ukuri ndabona igipfuko ari kinini ceceka bihangana barahagaze ni hanini kandi ndumva n'umutwe uri kundya genda wiryamire nibyo koko rwose genda wiryamire mwana wanjye wiruhukire murakoze
yo mwana wanjye rwose yahagorewe n'ukuri kw'imana
yaba yewe yahagorewe nyabyo karwe karame noneho ndabona ukwiye kuguma hano kugira ngo umwiteho Mm, iby'imirima rwose ndabona ngiye kubyigiramo gahunda zose uzihagarike nibyo ntabwo twasiga umwana wenyine arwaye rwose niko bimeze ndabona akazi mukamereye neza reka tubyuka tuzi icyo turi bumaze umunsi wose patoro Eh, tuba twaje inkuru nziza rero ni uko rusi yageze mu rugo Eh, yabonetse? Ah, Imana ishimwe iyo rwose, iyo mu patoro.
ijuru ihabwa icyubahiro Eh, Imana Cyane ishimwe.
rwose.
Eh, birashimishije ni ukuri patoro ndishimye nanjye rwose kuba yagarutse Eh, hanyuma rero ikitari cyiza ni uko yakomeretse mu kirenge yo yakomerekejwe n'iki Yo.
yewe ngo ni ikintu atamenye rwose ngo yakandagiyemo kimukata ikirenge ayiwe
gusa urukweto yari yambaye buriya ntirwabaye ubushwangi koko patoro Eh, urukweto eh.
ku nkweto zombi yari azambaye kandi ari inzimu ko zakabaye
birumvikana ariko ko icyo kintu cyamukase buriya eh, yari yambaye ibirenge kuko nimero se cyanyuze mu mu rukweto ki- ki- ki- ki- ki- yase yagenda mu nzira atambaye inkweto mu kabyarana nanjye maze biryoheye n'umunzu aba azambaye ariko rero ubwo aho harimo ihurizo ariko se kandebera Eh,
aro karwe E- e, ndebera ko inkweto za rusiya ari nzima maze uhita umbwira none se senza nawe kankindi Patoro, ndakumva rwose turakumva
ko numva ashaka ko mucyura inka zayo Eh, patoro inka ze yewe twakazikiye ariko ntiturakura ubwatsi ubuse koko wa muntu niba ari rwo rwitwazo rwose njye simbyemeye yasura urwitwazo ahubwo ariko icyo nshaka ni urumva ukumenya imiterere y'ibiraro mwubatse ibiraro n'ingano y'ubwatsi mwateye Yeah.
Eh, birumvikana ko utaduha inka ngo unazituragirire Eh, birumvikana rwose byo n'umuntu aba Eh, yatsinze niko bimeze rwose.
Eh.
kankindi rero urabizi ko iyawe yimye Ah, urumva si byo koko kankindi yabeberwa patoro eh?
niyo wari kuri hafi yo kuzuza imyaka ibiri Ibiri.
yabura amezi atatu yonyine Eh, eh, eh, nyamuneka ntuzayibangurire itaruzuza imyaka ibiri eh, none se boss iramutse irinze mbere y'imyaka ibiri wayihorera kuko si byiza ko yima ikiri nto ubundi se muzi ibimenyetso by'inka yarinze oya eh, icyonzi cy'isuku murinda nana ntakintu ukabibona rwose
birasekeje rwose Oya, ibyo ni ibibonwa na buri wese Eh, ubundi nanditse.
inka yarinze Eh, irabira cyane kandi n'imirire yayo ikagabanuka ah ese Mm. habaho n'igihe ubona imwe yurira indi Eh, ubwo nyine ibi bikwereka hari n'ubwo ubona yahishe inda y'amaganga sinumva se ibimenyetso by'inka yarinze mubizi eh turabizi rwose ni uguhita umuntu ashaka imfizo ubundi meh.
cyakora nabagira inama ntimuzajye mubangurira kuza arizo zose mubonye hanze ahangaha Eh, Hmm? inka zanyu zitazanduzwa indwara zitandukanye ese guteza intanga nibyo byizewe ese burya patoro Eh, hanyuma wabona ibimenyetso mu gitondo ukabwira uza gutera intanga akabikora nimugoroba eh wabona ibimenyetso nimugoroba ubwo ugahamagara uzayitera intanga bukeye akayitera mu gitondo Eh, noneho ni ukubyitwararika cyane rwose kuko biba bifite icyo bipfana n'uko intanga izafata Yakoze ko ibintu byose kandi iyo bimubaza.
itafashe Mm.
nyuma y'iminsi makumyabiri n'ine irongera ikarinda Aha.
ukamuhamagara akagaruka akongera akayitera iyindi ntanga biroroshye gusa makumyabiri ndetse ntiwabibonye aro uti ko ari uguhita nyishakira ibyo.
inkweto zombi za rusiya ni nzima Bikaba birahwanye.
urakoze ubwo nyine hari uko byagenze sawa turavugana niba se wa mugani wa senzage biri mu ihurizo rikomeye Eh, usanze bimeze bite umuntu arakomereka munsi y'ubworo bw'ikirenge inkweto ze zigasigara ari nzima ni inzima se ntacyo Nta zabaye icyo ziba ahubwo ni uko senzage atarabikubwira ngo ejo ku Ikiganiro.
mugoroba yari yamubonye ku gasantere ngo ariko ariko Ibyo ni byo se nda?
rwose patoro ngeze nkunda guteranya rwose umwana na se kandi uranzi rwose ngewe oya ibyo senza uba ugomba kubivuga rwose njye ndashaka kumenya umbwire niba koko waramubonye cyangwa niba utaramubonye rwose ishobora byose patoro naramubonye ejo ku mugoroba agiye kwa maritini ngo ngo ngo ngo iki simba babwiye kwa maritini ni ukuri pe naramubonye kwa rwose maritini se ko twahamuze Eh, tena ibyo rwose byose birimo teme itena irimo rero kandi ni- ni- ni- ni- ni- ni iya kirejana eh, ifite ubukana
buretse nsubire mu rugo arabisobanurira neza
Alo mama, niko mariti kuki watubeshye ngo rusiya ntari iwawe koko ariko wa mwana we ko ugiye kuzankorera ishyano none se Rusiya niwe bavuze ko yari iwanjye?
none si ibyo urumva yabivuga None si ibyo wabikuye he mama?
senzage dukorana se ntiyamubonye mu gasantire agana iwawe mva mama nawe da ese mu gasantire niba yarahanyuze ajya ahandi erega hari n'abana bigana batuye muri biriya bice yanabasura
mbese uransembeye ko ntawageze iwawe mama ndagutsembeye rwose nze ntambike umweko urenge n'umbeshya bizagukoreho rwose uzane murenge mama aha ndumva noneho bibaye amayobera wamenye se byibura ko yakomeretse ngo yakomeretse yakomerekejwe se n'iki mama nabibwirwa n'iki yarababaye cyane se mama sinamubonye ariko uburyo yakomeretsemo nabwo burimo amayobera umuntu usakomereka munsi y'ubworo yambaye inkweto ntizigire icyo zibara
ubwo zari zikomeye ariko mariti zakomera zagira urumva ikintu cyamupfumura ubworo bw'ikirenge zo zikarokoka nanjye nivugiraga ntabyo namenya rwose mama cyakora ntuwumbeshya kuko ibintu birakomeye mama rwose mu byo mwantoje ntabwo kubeshya birimo reka mbyizere rwose Mm, umwana wanjye ubanza atambeshye ariko senzage nawe yahubutse kwemera ko yamubonye yinjira kwa maritini kandi wumva yaramubonye gusa hafi yaho
ko numva byakomeye
halo umeze ute serisi ndaho sha mariti mva rero ndumva ibintu byakomeye nizere ko ntawe urabwira ko waraye hano ubu se urumva ibyo ntabikora koko nubwo byaba mu ntebe ya penetensiyo ntihabona njya numva abantu banatura ntubikore uzamenye ko bizadutesha agaciro kuko natsembeye mama kugeza ubwo ndahiza sinabikora rwose ikigoye ariko ni uko numva bari kwibaza ukuntu waba warakomeretse inkweto ntizigire icyo ziba ese niyo mpamvu nabonye umugore w'ahantu aza kuzitegereza eee ubwo ni ukumenya rero ukuri bubimusobanurire mbese ubundi wababwiye ko waraye ko naraye kwa muganga e isi gusa wababwiye ko wakomeretse ikirenge kuko muganga akakwandikira ibitaro ubwo ntiwakabije ni ukuri sinabitekerejeho ariko n'ubundi ubu ntibaba bakibuka ibyo nababwiye icyo rero nicyo cyabanza gukosorwa nta byo kurara mu bitaro rwose ibyo ntawabyemera none se nongere ninginga itanta mvugire naba nibyo kandi ni umuntu mwiza yanabyemera reka mba ari byo ngerageza hanyuma ibyo gukomereka wambaye inkweto zo ntizigire icyo ziba uraza kubisobanura ute sha simbizi ariko ndabisengera umwuka w'imana araza kumbwira ibyo mvuga sha ibyo ni ibyo gusengerwa byo rero
halo tante waramutse mwana wa karame rusi karame ni amahoro ni amahoro ariko mfite ikibazo ufite ikibazo se urumva ari amahoro mwana wa ikibazo mfite ni wowe ugifitiye umuti yewe rusi niba mfite umuti w'ikibazo cyawe izere ko kirangiye mbaye ngushimiye mbwira rwose nta kibazo urumva nakomeretse kandi bikomeye wakomeretse ute ni mu kirenge ariko icyo si cyo kibazo ufitiye umuti kuko navuye kwa muganga none none ikibazo mfite ni uko nageze hano mu gitondo nkananirwa kuvuga ko naraye kuri wa mwana twigana nizere ko udashaka kunsaba kuvuga ko waraye iwanjye kandi nyine ndagira ngo ubwire papa ko naraye aho kuko yari yampaye n'uruhushya rwo kurara rusi uwo muti rwose simufite nta ni ukuri wawe uvuga uti ukaboneka mwana wa rwose ntibyashoboka iso twaraye tuvuganye mubwira ko wari watashye ariko ta nawe koko ukamubwira ko nagiye hanyuma nkagaruka mwana wa ko numva bitavugitse papa arakwizera ibyo wamubwira byose rega yabyemera ukumva namubwira amafuti inshuro zingaha atarantera icyo kizi ariko tante koko urashaka kuntererana kandi koko ubizi ko ari we mubyeyi nari nsigaranye ubu se koko uragira ngo nzagire nte umva rusi mwana wa wigira agahinda reka mbitekerezeho
ayiwe ubu se koko marisiyani arongera yemere kubeshya mugaga ko rusiya yaraye iwe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri